muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi na Oriane itanga ishaka kaze mu biganiro byacu uwo mwami rero ntituzi ibye ababizi ni abamwimitse ariko uwo ni uwiswe umwami si umwami uwiswe umwami kandi atari we uyu ni pasiteri mpyisi ezra mu izina ry'umuryango w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa ntiyemera rero uwashyizweho gusimbura kigeri wa gatanu akaba yitwa yuhi wa cumi na gatandatu gashayira twebwe nk'uko turi hanze aha nabo birukanze nkaba nzi ko ntabwo aribo ndetse mbona uburyo bwo kuzashyiraho undi mwana naho uyu ni igikomangoma rwigemera gerard ni mu kanya rero mu makuru yo mu biyaga bigari naho mu yandi makuru perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump nawe noneho yemeye ko uburusiya bwivanze mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize
umukuru w'igihugu cya gambia yaya jame aragabisha abategetsi mu makungu kutivanga mu bijyanye n'amatora mu gihugu ciwe ishyirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe kwitaho abana ku isi unicef ri- ritaga- ritangaza ko muri yemen abana bamaze kwicwa bagera ku gihumbi n'amajana ane
noneho rero tubanzirize ku makuru yo hirya no hino ku isi tubanzirize muri kameruni aho abagore bane b'abiyahuzi bari bakengereye ku bi- ku bisasu bapfuye abagore bane rero b'abiyahuzi bapfuye muri kameruni bamaze kwambuka umupaka baturuka muri nigeria nk'uko guverineri w'intara y'amajyaruguru ya kameruni Miji- mijiyawa bakari yabisobanuriye ijwi ry'amerika abaturage bari bagiye kubafata batatu muri bo barituritsa n'ibisasu byabo barapfa uwa kane yarashwe n'abasirikare bari bahari guverineri bakari avuga ko abo bagore bashobora kuba bari baho- boherejwe na boko haramu mu kwezi gushize kwa cumi na kabiri nigeria yatangaje ko yashenye ibirindiro bya mbere bikomeye bya boko haram mu ishyamba rya sambisa riri hafi y'umupaka wa cameroon byatumye bwa mbere umupaka hagati y'ibihugu byombi ufungurwa nyuma y'imyaka itatu yari ishize ufunze kubera intambara ya boko haram boko haram yatangiye intambara mu bihumbi bibiri n'icyenda mu majyaruguru ya nigeria yaje gukwira no mu bindi bihugu bitatu by'abaturanyi chad niger na cameroon iyi ntambara imaze guhitana abantu bagera- barenga ibihumbi makumyabiri na bitanu yateye guhunga abandi barenga miliyoni ebyiri
umukuru w'igihugu cya gambia ategekanije kuva ku butegetsi yagabishije abategetsi mu makungu kutivanga mu bijyanye n'amatora mu gihugu ciwe aho ni mu gihe abakuru b'ibihugu vya afurika bamwe bamwe biteguriye kubonana nawe ejo ku munsi wa kane kuri iki kibazo ejo ku munsi wa kabiri kuri televiziyo y'igihugu yaya jame amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ku butegetsi muri gambia yavuze ko igihugu ciwe gifise ubushobozi bwo gutororokanya niba akwiye gutanga ubutegetsi inyuma y'aho bitangaje ko mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kabiri yatsinzwe perezida yaya jame yongeye agabisha uwo ari we wese yotangaza amakuru atari yo kuri we mu ntumbero yo gucafuza izina ry'iwe sentare nkuru ya gambia yari itegekanije guca urubanza kuri iki kibazo ku munsi w'ejo ku itariki ya cumi ariko yunguruje urwo rubanza kuzoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka impamvu y'iryo yunguruza ni uko bafise amakenga y'uko ihanahana ubutegetsi rishobora kutaba mu mutekano muri somaliya inteko ishinga amategeko yongeye gutorera mohamed osman jawari kuyibera perezida jawari yemejwe ku nshuro ya mbere n'amajwi ijana na mirongo ine na rimwe kuri magana abiri na mirongo itanu n'icyenda uwari umukurikiye abdirisharid mohamed hidig yatowe n'abadepite mirongo icyenda na barindwi jawari afite imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko yize iby'amategeko ni umugabo bagenzi be bafitiye icyizere kubera uko yitwaye ku buyobozi bw'inteko mu bihe bikomeye bya politiki by'umwihariko mu gihe abaminisitiri b'intebe babiri basezerewe mu gihe cy'imyaka ibiri yonyine gusa mohamed osman jawari ni perezida w'umutwe w'abadepite kuva mu gi- mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri inteko ishinga amategeko ya somaliya ikimara kuzuka nyuma y'imyaka irenga makumyabiri yari imaze itabaho inteko nshya yatowe mu kwezi kwa cumi gushize sena ya somaliya nayo yatowe mu kwa cumi igizwe n'abantu mirongo itanu na bane yo izashyiraho perezida wayo mu minsi iri imbere nyuma y'icyo gikorwa imitwe yombi izateranira hamwe maze bashyireho perezida wa repubulika perezida uriho ubu ngubu hassan sheikh mohamud arimo arasaba indi manda
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya abaserukira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho abana ku isi bimenyesha ko intambara mu gihugu cya yemen imaze guhitana abana bagera ku gihumbi n'amajana ane iyo ntambara imaze kandi gutuma amashuri agera ku majana abiri yugagwa muri aka kanya amwe muri ayo mashuri akoreshwa nk'ibibanza byo kwakiramwo imiryango yateshejwe ingo zabo Marixel Rolano aserukira UNICEF muri Yemen avuga ko iryo ari akarorero k'ukuntu ibitero bigirwa ku basivili bibandanya kwica no gukomeretsa abana muri Yemen ati kandi ho- hako boba bariko bariga abana babona urupfu intambara n'ubugizi bwa nabi Rolano avuga ko abana bagera ku bihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine bamaze gukomereka byongeye ku bamaze kwicwa kuva intambara itanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho ni mu gihe arabi saudite yifatanyije na leta ya yemen kurwanya umugwi w'abaroberi b'abahudhi bashyigikiwe n'igihugu cya iran
perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump mu kanya gashize cyane nko mu minota makumyabiri ishize arangije ikiganiro cye cya mbere n'abanyamakuru mu mezi atandatu amaze atowe mu bibazo bamubajije harimo ikirebana n'ibirego by'inzego z'iperereza za leta zunze ubumwe za amerika zemeza ko uburusiya bwivanze mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize muri amerika nawe yemeye ku mugaragaro ati ndatekereza ko uburusiya koko bwabikoze kugeza ubu donald trump yavugaga ko nta cyemezo gifatika gihari ku makuru y'inzego z'iperereza avuga ko trump yaba yarakoranye n'inzego z'iperereza z'uburusiya yabwiye abanyamakuru ko ari ikinyoma cyambaye ubusa hagati aho sena y'amerika irimo irabaza abashobora kuzaba muri guverinoma ya trump uburyo bazakora akazi kabo mbere yo kubemeza muri bo harimo ushobora kuzaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga rex tillerson wavuze ko uburusiya ari ikibazo kandi ko bubangamiye inyungu za leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko uburusiya bugomba kuryozwa ibyo bwakoze kimwe n'uko bugomba kuryozwa intambara bwateye muri ukraine ayo ni amagambo ye kuri tillerson ibihugu by'inshuti za amerika mu muryango wa neto bifite ukuri ko gutinya uburusiya perezida watowe donald trump akaba ashaka ibiganiro n'uburusiya kugira ngo amerika ifatanye nabwo gukemura ibyo bibazo ibyo rero nibyo tillerson yabwiye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena komite ishinzwe ububanyi n'amahanga rex tillerson afite imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gikomeye cyane exxon mobil gicuruza ibya peteroli
ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete aderesi yacu ni radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook na twitter aderesi zacu ni voa radiyo yacu
amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu rwanda aho abagize umuryango w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa uyu munsi bateye utwatsi iyimikwa ry'umwami yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru i kigali batangaje kandi ko umugogo w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa uzatabazwa ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi imwima ya nyanza eric bagira ubusa yari ari muri iki kiganiro araduhiye inkuru muri iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu bamwe mu bakuru bagize umuryango w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa nibo bagaragaye bagiteraniyemo pasiteri ezira mpyisi wabayeho umujyanama w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa niwe wavuze mu izina ry'umuryango yatangaje ko umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa mbere imwimi nyanza hafi ya mukuru we mutara wa gatatu rudahigwa aha ni naho umwami kigeli yimiye ingoma pasiteri mpyisi yavuze ko ari ibyishimo haba ku muryango w'umwami ndetse no ku gihugu muri rusange kuba umugogo w'umwami uzatabarizwa mu rwanda aho gutabarizwa ishyanga nk'uko bamwe bari babyifuje iki kiganiro n'abanyamakuru abagize umuryango w'umwami bakigize nyuma y'iminsi ibiri uruhande ruba mu mahanga rutifuzaga ko umugogo wa kigeli watabarizwa mu rwanda rwimitse umwami yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija ni umuhango wabaye umunsi umugogo w'umwami kigeli ugera mu rwanda mu bwiru bukomeye pasiteri mpyisi wari wateze indi ndege itandukanye n'iyazanye umugogo w'umwami yabwiye abanyamakuru ko ari amakuru bamenyeye mu kirere ko byabayeho ku mitima yabo we n'abo bari kumwe ni mu ndege bati nibashaka bimike na cumi na babiri uyu wabayeho umujyanama wa kigeli ndahindurwa yavuze ko icyabayeho ari iyimikwa ry'amafuti ryatunguranye arasobanura ikituma mbabwira rero ko ari iyimika ry'amafuti umwami yimikwa n'abanyarwanda iyo umwami yimye ntaba akiri uw'ubwoko bwe ubwoko bwe ni umunyarwanda w'abanyarwanda bose none rero abantu bamwimitse ni babiri n'umwami wa gatatu niba rero uwo mwami azaba w'abantu babiri wimikiwe muri amerika batazi ubwami utimitswe n'abiru utimitswe n'abanyarwanda wimitswe n'abanyarwanda babiri uwo mwami rero ntituzi ibye ababizi n'abamwimitse ariko uwo ni uwiswe umwami si umwami uwiswe umwami kandi atari we ibyo ni mu rwego rwanjye niba nawe umwemera ko ari umwami ibyo ni ibyawe ariko kuri iki ni uwiswe umwami si umwami kuko umwami yimikwa n'abanyarwanda nicyo gikuru muri iki kiganiro n'abanyamakuru pasiteri mpyisi yakunze gutanga ibisubizo abanyamakuru bize ko byuje urujijo rukomeye nko ku cyaba kibazwa niba uruhande ruri mu rwanda ku bagize umuryango w'umwami kigeli ndahindurwa narwo rwaba rwiteguye kuzatanga umusimbura hakavaho icyo mpyisi y'isi y'imikwa ry'amafuti uyu musaza hamwe yabishyize mu maboko y'abanyarwanda dusaba ko twagenda tukabaza abanyarwanda ubundi akadusaba ko twabibaza abiru nawe akatubwira ko tugomba kujya kubashaka hari n'aho pasiteri mpyisi yavuze ko nyuma yo gutabariza umwami abagize umuryango bazagirana ibiganiro hagati yabo barangiza bakajya kureba abategetsi bakungurana ibitekerezo ku ngoma y'ubwami mu rwanda itegeko nshinga ririho mu rwanda ryo ntiryemera ingoma ya cyami rigendera kuri repubulika kandi mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri bwana james vuningoma ukuriye inteko y'ururimi n'umuco mu rwanda yavuze ko bishoboka ko kigeli wa gatanu ndahindurwa yaba ari we mwami wa nyuma mu rwanda hari n'ibindi bibazo by'abanyamakuru pasiteri mpyisi wavugiye abahindira afata nk'ibihora bishaka kumukubaganisha nk'aho umunyamakuru yamubajije uburyo yahungishije umwami mu gihe kitari cyoroshye nyamara umutekano wagaruka i rwanda akazategereza gutahukana umugogo umva igisubizo pasiteri mpyisi yatanze ndi perezida w'u rwanda kundi pasitoro impyisi jya kubaza uwo nguwo utegeka u rwanda azagusubiza ariko kukiba ariko ngabo rero abanyamakuru bajya bansanga n'iwanjye bagashaka kunkubaganisha wese nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntubaze iby'umuturanyi wanjye yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze ibyabo sinabigusubiza ndagusubiza icyanjye muri iki kiganiro pasiteri ezira mpyisi kandi ntiyabuze kunenga yivuye inyuma uruhande rutashakaga ko umwami yatabarizwa mu rwanda agashimangira ko haba mu rwanda ndetse no mu mahanga nta wamuvugaga nabi ikemeza rero yuko no muri amerika aho yabaye nta kintu avugwa ho kibi amaze gutanga kuri kirisimasi ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri cumi na gatandatu perezidenti obama wa amerika yamuhaye umudari kandi atakiriho yunivesiti ya miami yari inshuti ye yamuhaye umudari atakiriho none abavugaga ngo umugogo we ntukwiriye kuza mu rwanda bashingira ku ki ninde yahemukiye mu rwanda ninde yahemukiye mu mahanga abanyarwanda bamwe rero barutwe n'abanyamahanga bamuhaye umudari atakiriho none ngo natabarizwe mu mahanga ataje mu rwanda rwo ataruhemukiye pasiteri mpyisi yavuze ko abari batsimbaraye ko umugogo w'umwami watabarizwa ishyanga babiterwaga n'icyo yise indambi kuko ngo bifuzaga gukomeza kubona ku nkunga yagenerwaga umwami kugeza ubu ikiriyo cy'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa kirabera hano mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ni umuhango bigaragara ko kiri mu maboko y'abagize umuryango w'umwami kuruta umwami kigero wa gatanu ndahindurwa yatanze ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na gatandatu afite imyaka mirongo inani yategetse u rwanda mu gihe cy'imyaka ibiri gusa yakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali naho mu bari ku ruhande rw'abashyizeho umwami yuhi wa gatandatu bushayija harimo igikomangoma rwigemera gerard umuhungu wabo wa kigero wa gatanu nyuma yitandukanije nabo twagiranye ikiganiro mu kanya gashize dore uko abisobanura ntabwo ari ibyo witandukanyije nabo ibyo bintu wajya kubikora umuntu witwa benzinge tuvuye mu rukiko namubwiye reka twicara ahantu nk'uko yewe nzwi n'uko twagiye mukuru w'umuryango turebe ibisigaye ko tugomba kubikora yanga ko tujya kwicara ahantu yambwira ngo ejo ngo azohereza umuhungu we azantwaraho n'ayindi ngo tujye ku- kubivugana ndahicara kugeza isaa isaa munani ntabwo yanterefoniye nta n'ikindi yavuze ahubwo ni uwo muhungu yaranterefoniye ngo nize duhurire kwavoka ibyo kwavoka nta kintu nari nzi ki- kinjyana kwavoka sinari nzi n'icyo ari cyo ndamubwira nti uwashobora kuzana ni umwana wanjye asubiye mu rugo ubu nta modoka mfite ngo ze aho ngaho ngo nitubona noneho ngo turakumenyesha agarutse nta n'ubundi ku telefone ibyo byose ni hano muri amerika i washington yego ibyo muri amerika uretse gatoya nyuma bibaye aho ngaho ejo bundi ngenda ngeze ku kibuga cy'indege aho ngaho ushaka gusubira mu burayi Nsu- ubu rwose nsubira mu burayi ejo mbona umukobwa wanjye yanyohereje ifoto yo kuvuga ngo benzinge yashyizeho umwami niba yiyuhiwe akangahe simbizi ndamubwira ntari ku bintu ibi bintu njye simbona ibyo ari byo uwo mwami bimika si inama y'umuryango yabivuze ubundi umwami mu by'ukuri ni umwami w'abanyarwanda ikindi abamwimikana nzi neza y'uko ayimikwa n'abiru benzinge akomoka kuri sekuru wari umwiru kandi ubwiru ntabwo ari umurage muri ubwo bwoko bw'aba- bw'abatobe habamo amazu abiri iyi zimwe niyo yimika ariko iya benzingiye ntabwo yimika niba barabikoze ntibwibwira ko ari- ari- ari uburyo bu- budakwiriye urashaka kuvuga yuko ari benzinge we ku giti cye nta bandi biru bari bari kumwe bimitse uyu mwami yuhi wa gatandatu njye ku bwanjye mubwire ntawa- nta- ntabwo ari we kandi niba ari nawe wabigize ni ku buryo bwe ni ku buryo bwe ni ukuvuga ko uyu mwami yuhi wa gatandatu utamwemera njye simwemera ariko muva inda imwe ubundi n'umwana wa bushayija Eh, kwa- bushayija ni so wanyu ye ubu rero igikurikiraho kuri wowe ntikizaba ikihe kuri umutware w'umuryango igikurikiraho ni ikihe ni umutware w'umuryango ibyo ari byo byose tugo- twagombaga kubisubiramo nk'umuryango tuka- tukabivuga kandi ikindi kwimika umwami byaba n'abiru Na- njyewe- njyewe na- na- nomye kukubwira kamirindi ikindi kubwira njyewe ntelefoniye mu kabayojo ubwo nageraga aho ngaho bwa mbere tuje kureba nyine mu bwoko wa kigeli naramutelefoniye nti kubu ngubu musaza rero ko atanze ubu urabona ko akwiye guhabwa he mukamubaza arambwira ngo mwana wanjye nkubwize ukuri ntimuzapime ntimuzanabigerageze ko umukobwa w'umwami uzasubira mu rwanda kuko kirazira ati kuko sogokuru wawe yaguye muri kongo rudahigwa akiriho yashatse kugira ngo amuzane abakuru baramubuza ati maze rero n'iki ngiki tukeka mu- hari umwami gusa bagaruye mu rwanda ni rwabugira Yajya- ari rwo yagiye gutabara na mutara wa gatatu rudahigwa yaguye i bujumbura uramutse wa gatatu byaga- byagizwe n'abazungu burya mu mico ya kinyarwanda ntabwo byagombaga kuba bityo ye ibyo rero ni akahise ubu ngubu umuryango wanyu uzashyiraho umwami cyangwa ntabwo uzashyiraho umwami twebwe eee nk'uko turi hanze aha nabo biru kandi nkaba nzi ko ntabwo aribo njye simbona uburyo bwo kuzashyiraho undi mwana umuryango w'abatsobe wimikaga umwami ntawe ukiriho se uwo muryango njye ntawe narizi kandi namubajije masenzi nibwira ko wenda hari uriwo aramakarira kuri wowe ubwambi bwavaho buriya si- si- si ubushake bwanjye ahubwo ni uko mbuze uburyo bwo kubisubiza gerageza ngerageza iki gerageza usobanure nimba ubwami bugomba kugumaho nimba butagomba kugumaho kandi niba ubundi rwose hari uburyo bwabyo bwo kubikora mu nzira yabwo nabyemera rwose nabyemera ariko ubwo kugira ngo bise nkawe ari entere y'umushyizeho n'iki atari entere y'igihugu cyangwa se y'u rwanda ntacyo bimaze ni uko jyewe bavuze ngo ko nabujije umwami w'i rwanda gutaha n'umugogo we n'ibyo ari byose ko twebwe dupinga leta y'u rwanda rero ntabwo iyo mpamvu yatumye nangaga ko agenda nayo izi- si- leta y'u rwanda ntawe mpuriye nayo ntacyo nenga ntacyo nzi cyayo ahubwo nabivugiraga muri iki gice maso yari yambwiye niyo mpamvu na- byatumye nemera no kugira kugira ngo bijye mu rukiko niko ubundi nyogosenge akubwiye ati kirazira yagusobanuriye kirazira aho ikomoka aho kirinzira ikomoka yambwira ko umuco wa- w'abanyarwanda kuko na- nari mwizeye kandi nzi yuko yari mushiki wa kigeli ariwe mukuru wari usigaye hari masenge do ubwo ngubwo ambwiye ikintu cyo nagishidikanya ariko ntabwo yagusobanuriye ati umugogo ugiye i rwanda haba iki n'iki cyangwa se Oya, ibyo ngibyo ntabwo twabivuze ntabwo twabivuze ngo niba ugiyeyo ngo bihazaba ikintu iki nawe se ara- araragura se prince rwigemera ndagushimiye Ariko- yego rwose ndagusaba nanjye Mm.
ibyo mubwira yewe ubyandike cyangwa ubitangaje ntabwo mpinana na leta y'u rwanda ntabwo mpuriye nabyo kuko nabo niba warabyanditse mu kinyamateka cyane prince gerard rwigemera ndagushimiye ndagushimiye nanjye cyane kamiri
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu rero yari prince rwigemera umuhungu wabo w'umwami kigeri ndahindurwa uherutse gutanga dusubire mu rwanda aho ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo rwasabiye- bwasabiye umunyamakuru shyaka kanuma gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu kugira ngo rero bukomeze iperereza ku byaha bamurega ari- kanuma aregwa inyandiko mpimbano no kutishyura imisoro ya leta asumute kaboyi yari mu rukiko yatuzaniye inkuru umunyamakuru w'ishyaka kanuma ubushinjacyaha bukurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano no kutishyura umusoro inyandiko mpimbano aregwa ni sheke ziriho imishahara mpimbano ya bamwe mu banyamakuru yakoreshaga aho yavugaga ko bahembwa amafaranga mu magana atanu buri kwezi kandi ayo mafaranga batarigeze bayagezaho abanyamakuru babiri bakoreraga rwanda fokasi ya shyaka kanuma mu iperereza babwiye ubugenzacyaha ko batigeze bahembwa uwo mushahara ungana utyo ko umwe yahembwaga ibihumbi magana atatu undi agahembwa ibihumbi magana abiri ubushinjacyaha bwavuze ko kanuma yanditse sheke akagenda ashyiraho amafaranga menshi atandukanye n'ayo asanzwe ahemba abakozi akazishyira muri dosiye yahataniraga isoko muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero agira ngo ahuze n'ibyo iyo komisiyo yasabaga ni isoko kandi yaje gutsindira bikavuga ko ryari rifite agaciro ka miliyoni mirongo ine n'enye z'amafaranga y'u rwanda byose ngo abikora abakozi batabizi kanuma kandi akanaregwa kuba yarambuye umusoro wa leta urenga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda shyaka kanuma yahakanye yivuye inyuma ko atigeze agira igitekerezo cyo guhimba inyandiko agamije kwiba yavuze ko yanditse ariya masheke ari kumwe na bagenzi be bakoranaga kandi ko bari babyumvikanyeho ngo kuko bashakaga gupiganira isoko shyaka yavuze ko nta muntu n'umwe mu bamurega yigeze yigana umukono we ngo amusinyire asaba gukoresha abahanga ngo bazerekane neza ko imikono y'abamushinja ari iyabo atigeze asinya mu mwanya wabo yavuze ko ibyakozwe byose byari uburyo bwo gushakisha uko batsindira isoko shyaka yavuze ko mu bitangazamakuru byo mu rwanda cyane cyane ibyigenga byugarijwe n'ubukene bukabije yavuze ko ibinyamakuru byandika batangiranye byose byafunze ko rwanda fokasi ariyo yonyine yari isigaye ihanyanyaza shyaka yasobanuriye umucamanza ko ahubwo yari akwiye gushimirwa ko we yakomeje gukora shyaka yemereye urukiko ko afitiye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro ibirarane birenga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu atishyuye yavuze ko kuba atarishyuye ari intege nke zigaragara mu bitangazamakuru byigenga byo mu rwanda umunyamakuru shyaka kanuma yavuze ko rwanda focus ikinyamakuru yari abereye umuyobozi kitari kigishoboye kwishyura inzu imishahara abakozi kandi ko yandikiye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ko yahombye ndetse n'ikigo cye kigiye guseswa akavuga ko aramutse arekuwe yakomeza iyo nzira yari yatangiye yo gusesa ikigo ku mugaragaro shyaka yabwiye umucamanza ati mumbabarire mundekure nta hantu nzajya ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa igihe cy'ukwezi kugira ngo akurikiranwe nta mpungenge ko yazabangamira iperereza cyangwa ngo abe yatoroka ubutabera nk'uko ubushinjacyaha bwavuze ko n'ubundi yafashwe ari mu bikorwa byo gutoroka ubushinjacyaha bwavuze ko kanuma yafatiwe i kayonza acitse nyuma yo kwirindiriza ijoro kanuma yahakanye ibyo ubushinjacyaha buvuga ko yari agiye gutoroka avuga ko yafatiwe mu rwanda ko yatemberaga kuko nubwo yajyaga kwitaba muri cid ko cid itari yigeze imumenyesha ko afunze agasobanura ko nta mpamvu yamubuzaga gutembera mu gihugu shyaka yongeyeho avuga ko mu rwanda ari amahoro ko yumvaga ari uburenganzira bwe kujya aho ashaka no ku masaha ashakira shyaka kanuma wiburaniye adafite umwunganizi mu by'amategeko impuguke mu by'amategeko zivuga ko atari uburyo bwiza yahisemo ko ubundi umuntu wese aba agomba kuburana yunganiwe metere jean marie bizimungu yabibwiye radiyo ijwi ry'amerika ubwo nawe yari mu rukiko ubwo shyaka kanuma yaburanaga impamvu zi- zikomeye zituma umuntu afungwa ni izihe Eh, iyo ata- nta mpamvu zikomeye umuntu arekwa by'agateganyo akabona akabona ari hanze ntabwo atagize vrema yi- ah, yiyunganira hari ibyo yagiye avuga neza ariko iyo ari ufite umuntu w'umwunganizi yari gushyiraho yuzuzaho n'amategeko akamurengera kugira ngo azabone ari hanze ariko nko yari wenyene adasobanukirwa iby'amategeko nta nkigo yagiye agaragaza n'umuturage ashakisha umubavu akamwunganira ukaba ahagararanye iyo uri kumwe n'umuntu akunganira hari ikintu agenda akubwira akakuyobora akakubwira n'inama byerekana n'amategeko hari ibintu yagenda atindamo akavuga wenda avuze menshi ushobora no kwivuguruza cyangwa umushinjacyaha akagutegera hariya nta mpamvu zigeze zimenyekana zatumye shyaka yiburanira wenyine kuko ubwo urubanza rwatangiraga umucamanza yamubajije niba yiteguye kuburana akavuga ko nta kibazo afite biteganijwe ko umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri shyaka uzamenyekana ku wa mbere w'icyumweru cyumweru gitaha tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka umunyamakuru shyaka kanuma yatawe muri yombi mu ijoro ryo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubacire ku mayange amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu cya emirate arabi arabu uni gitangaza ko intumwa zitanu z'icyo gihugu zishwe mu gitero cyabaye ejo ku munsi wa kabiri aho ni mu gihe icyo gitero cyabaye mu gisagara cya kandahar mu bumanuko bw'igihugu cya afghanistan icyo gitero cya bombe cyahitanye abantu bashika kuri cumi n'umwe gikomeretsa abandi cumi na batandatu benshi muri bo bakaba bari abategetsi ba leta ya afghanistan hakaba harimwo homa mayun azizi buramatari w'igisagara hamwe n'intumwa y'igihugu cya emirate arabe uni yari asanzwe akorera ku mugwa mukuru wa kabul n'intumwa juma muhammed abdulaziz kabab
donald trump perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi yagiranye ikiganiro cye cya mbere n'abanyamakuru mu mezi atandatu amaze atowe bamubajije ibirebana n'ibyo inzego z'iperereza za leta zunze ubumwe za amerika zemeza ko uburusiya bwivanze mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize muri amerika noneho aravuga ati ndatekereza ko uburusiya koko bwabikoze kugeza ubu rero yavugaga ko nta cyemezo gifatika gihari naho uwateganya kuzamubera minisitiri w'ububanyi n'amahanga rex tillerson yavuze ko uburusiya bugomba kuryozwa ibyo bwakoze kimwe n'uko bugomba kuryozwa intambara bwateye muri ukraine rex tillerson yari arimo asubiza ibibazo abasenateri barimo bamubaza ubu ngubu kugira ngo babone aho bafatira bamwemeza kuzakora iyo mirimo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi naho umukuru w'igihugu cya gambia ategekanije kuva ku butegetsi yagabishije abategetsi bo mu makungu kutivanga mu bijyanye n'amatora mu gihugu ciwe aho ni mu gihe abakuru b'ibihugu bya afurika bimwe bimwe biteguriye kubonana nawe ejo ku munsi wa kane kuri iki kibazo
mu majyaruguru ya cameroon abagore batatu biturikije n'ibisasu bari bambariyeho barapfa bari bari kumwe n'undi wa kane we warashwe n'abapolisi n'abasirikare nako nawe arapfa rero guverineri wo mu majyaruguru ya kameruni akeka yuko bari boherejwe na boko haramu ahandi naho abaserukira ibiro bya O- bya onu unicef bijejwe kwitaho abana ku isi bitangaza ko muri yemen intambara yaho imaze gutuma hapfa abana bashika ku gihumbi n'amajana ane amashuri agera ku majana abiri yamaze kugagwa akaba ariko arakoreshwa muri aka kanya nk'ibibanza byo kwakiramwo imiryango yateshejwe ingo inshuti zacu rero turabashimiye rwose byimazeyo nk'uko mwadukurikiye kuri mikoro hari oriyani itanga ishaka na thomas kamirindi ku buhanga bw'ibyuma hari fatuma karara arimasi na enjeniyeri bafatanije kubagezaho ibi biganiro nyine mu buhanga bw'ibyuma maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.